kubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero 19 na metero 22 mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose muri kumwe na fideni yongabo ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
imbuga ngurukana bumenyi ni ihuriro ry'abantu batandukanye n'ibyiyumviro bitandukanye abantu bava mu bice bitandukanye byo ku isi barahahurira bagahanahana ibyiyumviro ku bibazo bitandukanye biri ku mishaha yabo canke bibaraje ishinga muri iyo ntumbero izo mbuga zirafise akamaro gakomeye kubera abantu bazifashisha haba mu vyerekeye politiki ubutunzi indero n'imibano mu kuronka gushikiriza no guhanahana amakuru mu buryo bwihuta cane nyamara ubwo buryo burakoreshwa kandi n'abafise intumbero yo gutyoza no gukorera ikibi abandi abantu bashaka gucafuza abandi bashaka gukwiragiza ibinyoma barangwa n'ubuhumbu abanyonozi bakabuhariwe canke abarangwa n'urwango barabwifashisha kenshi uburorero ni bwinshi cyane kamwe muri ubwo burorero notanga ni imigwi ishyira imbere inyungu n'ibara ry'urukoba ry'abazungu mu gukumira abandi itegurira hamwe imigambi y'ububisha ibicishije ku mbuga ngurukanabumenyi akandi karorero gakomeye cyane muri ibi bihe kerekeye abantu barangwa n'urwango rufatiye ku ibara ry'urukoba binyegeza inyuma y'imbuga ngurukanabumenyi kugira bifatire mu gahanga abakinnyi batari bake b'abirabure bakina umupira w'amaguru mu mashampiyona y'umupira w'amaguru yo mu karere k'iburaya cyane cyane uheruka guhura n'ivyo bibazo ni umukinnyi akomeye yitwa Marcus Rashford akina mu mugwi Manchester United mu Bwongereza abakinnyi batari bake barashikirije ibibazo nk'ivyo yamara bitegereza ibintu bavuga ko ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA hamwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere k'iburaya UEFA atariko akora ibishoboka kugira akingire abakinnyi mu gufatira ingingo ruhasha abakora ibintu nk'ivyo hari umuhari w'abantu batanguje isekeza ryo gusaba amasosiyete y'imihora ya internet nka twitter facebook youtube n'ayandi guhagurukira ikibazo cy'abantu bifashisha iyo mihora yabo kugira bakwiragiza ibinyoma urwango n'ubundi bubisha mu kubazibira kugira ntibashobore kuyikoresha abari muri uwo muhari basaba kandi amaleta gushyiraho amategeko agenga ibikoreshwa ku mbuga ngurukanabumenyi nyamara bitegereza ibintu bavuga ko gushika ubu atantambwe ziboneka zirafatwa nibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye Athanase Karayenga umumenyeshamakuru w'inararibonye ari ipari mu Bufaransa na Steve Derick Ndizeye umumenyeshamakuru w'inkino afise radio Radio Africa for Hope ari mu gihugu cy'u Buswede atumire mbanje kubaramutsa iki kibazo tugomba kuvuga ni kibazo gikomeye cyane sinzi no mu isaha imwe ko umuntu ashobora kukirangiza ariko turavuga ibyo dushobora anashaka mpere kuri wewe Athanase dutangure ku ruhande rwiza rw'imbuga ngurukanabumenyi ibiberaho muri rusange ubona akamaro kazo ari akahe akamaro kazo ni kenshi cyane kandi agaseseshwa rumuri nk'uko babivuze abantu bo ku isi yose mu bihugu byose mu mihingo yose abasore abatama rwaruka rushasha barahanahana ivyiyumviro barahanahana umuzika barahanahana ivyigwa barahanahana n'ibitwenza byonyine hariho abantu bakwiza ibintu vyo gutwenza vyo gutebura bikaryoha ukabona ko ari baremesheje ikiyago ikindi novuga ni uko uburyo bushasha buroroshe cane kugira ngo umuntu akwize ivyiyumviro vyiza nabibi mugabo byiza navyone birashoboka ndavyo nk'ubumenyi buri muri iyo mihora ni ibitangaza sinorinda kuvuga ikintu twese tuzi nka google ubu nta muntu n'umwe atataniwe umunyeshure umwarimu umuganga umudereva w'indege uwush- ukeneye wese ikintu amenya agira ati mbega iki cagizwe ryari cakozwe na nda- ryari cakozwe na- na nde hari ryari ubisanga byose ku mbuga I- ico ni ikintu ciza rwose catumye abantu ba- bungura ubwenge ikindi cyo mbona kiriko kiraduga kandi gikomeye kandi ari ciza cyane nkuko ku- gukingira isi twese umenga tu- dusigaye tubyumva kumwe abantu babona yuko amashamba ariko arasha ari muri brezil ari muri californie ubona inzuzi zi- zitwara abantu u- bakavuga bati ivyo n'ibihe biriko birahindagurika kandi biva ku- ku buhinga abantu tu- twiyumviriye hanyuma muga- muga- bu- bugatera uruhagarara mu bidukikije n'icyo kintu kirakomeye cyane reka kare tugaruke no ku ku vyerekeye ikiza ca covid ego hari ibihuha vyinshi vyinshi cane abantu ba- ba- bahanahana turaza kubigarukako ariko Eh.
nukuri uravye ikiza ca covid cashitse neza cashitse inyuma ya internet kuko je ndibaza hamwe hatoba hariho internet ngo umuntu amenye ukuri kwaha abantu ba- bari muri yapani abantu bari muri etazuni abantu bari burundi ingene babayeho ingene bikingira ingene bi- bahendwa Eh, ni ukuri ni ukuri nibaza yuko tugeze ku ntambwe ni- nziza cane yego ibibi navyo turaza kubigaruka turaza kubizako eh. nawe uh, steve derrick ico kibazo nyene akamaro muri rusange ubona k'imbuga ngurukanabumenyi uretse ivyo twavuze atanazi yariko aravuga mu- ku bijanye n'ubumenyi guhanahana amakuru n'umuvuduko w'amakuru n'ingene isi kibanto abantu bakamenya amakuru mu mwanya muto mu bice bitandukanye vyo kw'isi ariko ini wewe ubona wokongerako ku kamaro Eh, murakoze cyane novuga yuko izi mbuga ngurukana bumenyi bwa social media ubu zaje gutuma itanga ry'amakuru riza ku muvuduko muremure cyane ririhuta cyane Eh, n'ikimenyamenya ngira murabona yuko n'amaradiyo cyangwa amateleviziyo akomakomeye nka yose ubu usanga ategerezwa kuba afise igisata eh, c'izi mbuga ngurukana bumenyi kuko ubu umuntu ashobora kurindira yuko adakwicara iruhande y'iradiyo canke kwicara ngo arabe televiziyo ariko rero usanga ubu umuntu ashobora gukurikirana amakuru y'ikibiriraho kuri za twitter kuri za facebook eh, kuri za instagram n'ahandi ibyo rero ndibaza yuko ari ikintu cyiza ariko kandi ikindi naco novuga cyiza ni uko ubu hari n'ababi eh, n'ababikorera ko ubudandaji bya business ugasanga abantu bariko baragurisha ibyabo baciye kuri izo social media ca- ari- canke izo mbuga ngurukanabumenyi hanyuma ikindi naco novuga ciza ni uko usanga mbere n'abagira amakampanye mu bya politike usanga bakoresha izo mbuga ngurukanabumenyi ubu usanga abantu ku giti cyabo bugurura ibyo bita amapaje ca- ya facebook ugasanga niho batangira amakuru ugasanga nka twebwe twikundira inkino usanga inkino uzisho- ushobora kuzikurikirana ikibiriraho andirete uciye kuri iyo mihora y'izo mbuga hanyuma basiga inyuma y'uko ubu hari n'abaronka akazi kubera izo mbuga usanga benshi bacisha eh, annonce z'akazi canke amatangazo y'akazi kuri izo mbuga hariho izizwi cane za linkedin za facebook za twitter za instagram n'izindi nyinshi ndibaza yuko uwovuga eh, ibyi- i- ibyiza by'amasocial media muri ino myaka tugezeho ndibaza yuko atabivuga ngo abimare naho kandi hari n'ibibi byinshi kumbure tuza kugerako nibyo twashaka tuze ko murabivuze ni byinshi cyane akamaro kenshi ingene imbuga ngurukanabumenyi zahinduye ibintu ku isi ukugena ibintu bikorwa ah, n'umuvuduko bikorerwa ko uko ibintu biba ari byiza bikorerwa kuri izo mbuga hari abandi baba bafise iyindi migambi y'ububisha nabo nyine bakoresha ubwo buhinga kugira ngo eh, bashike ku migambi yabo y'ububisha nibyo nashaka atanaza mutubwire erega nubwo bubisha bwabaye nk'ikintu cahengamye cagoramye mbwa kivuye ku kintu ciza kuko ubu kubera izo social media abantu bose barafise ijambo barashobora kuvuga barashobora gushikiriza ivy- ijambo ry- n'ivyiyumviro vyabo ubwo burenganzira bwo gushikiriza ijambo ni ukuri ni bushasha ku isi A- a- ubundi bwo- wasanga bufiswe n'abamenyeshamakuru n'abantu bafise amahera n'abantu bafise uburyo bwo kumviriza amateleviziyo avuye kure cyangwa amaradiyo avuye kure ariko ubu uwo ari we wese uciye ku mihora myinshi arashobora gushikiriza ico ico yiyumvira mugabo rero gushikiriza ico wiyumvira nka kurya novuga nti mwibarabara woca ibarabara ugash- ugasiga kaburimbo nziza washaka ugashiramwo n'am- n'imihora mirongo ibiri mugabo ukabwira abantu uti umwe umwe wese niyimenye uca iburyo uva ibubafu nta amategeko naho vyapfiriye mu vy'ukuri hari abantu bibaza yuko kuri interineti ari akajagari ko ata mategeko ko umuntu a- ava iburyo canke ibubafu akuva inyuma canke imbere imodoka igaca aho ishatse ivyo si vyo nico kibi two- two- twoshi- two- twokwiyamiriza kandi mugabo ntitwibagiye ko cavuye ku ciza ikindi naco mushinga ntaho yaraheje kubimbwi- kubivuga hari abantu baronka akazi ubu noneho hari n'abakorera muhira kubera izo za social media nivyo turiko tugira nko muri iki gihe Nivyo ca covid abantu benshi bakorera muhira yego yego ico ni ciza rwose kandi kiri mu bintu bisa bikingira isi urabona nta miduga ibi- myinshi ki- kiri mu mabarabara urabona bimwe bya vyuka bi- bavuga yuko bi- vyonone ibirere yaragabanutse indege zaragabanutse ariko akazi mu mu mihingo myinshi mu bihugu vyinshi abantu bariko baramenyera eka ari aba- na za kaminuza n'amashuri matonya ubu benshi ba- basigaye bigira muhira bizovyara ayandi mabi mugabo n'ukuri je ico navuze ca kare na- na- nagira nti imana ya- ya- yabitegekanije neza hakazagura kuza internet hanyuma hakaza ico kiza ca covid biratweretse neza ko iyo internet yaje hageze kuko isi yarigeze aho mbona yuko umu- umuntu yigenga ashika ubumenyi n- n- n- n'ubushobozi mugabo atarinze gufata amayira a- a- aja kure a- a- arinda kuja mu bindi bihugu ubu n'uri i burundi uba uri bujumbura gitega ari mu kirundo afite internet eh, muranganya ubu- ubushobozi bwo kumenya ibintu nawe eh, steve derick icyo kukongerako eh, ku bibazo ubona biterwa n'abakorera kuri izo mbuga ngurukanabumenyi eko murakoze cyane na nibyo burya ikintu cyose gifise ibyiza usanga gifise n'ibibi ivyo bibi nabyo nyene si bike uravye ibikorerwa kuri za social media eh, zitandukanye aho abantu benshi basigaye eh, bagaragariza inzigo z'inzikira zabo canke iterabwoba biko bakoresheje izo izo izo social media hanyuma ikindi naco usanga hari aho umuntu wese ashobora gushikiriza ivyumviro bijya by'amakomantere ugasanga rero n'ufise iyo mbuga ngurukanabumenyi biragoye kugira ashobore gutora ibyo akwiye gukuramo ibyo bita censure mu rurimi rwo kumenyesha amakuru kugira ashobore gutoramo ibyo bibi ariko rero urabona yuko abantu benshi ubu basigaye bakoresha izo mbuga kugira bambure abantu babibe kugira abo bita abapedofile bashobore gu- eh, gushaka konona abana b'abakobwa bakiri bato benshi bakoresha izo mbuga ngurukanabumenyi nyene hanyuma abantu nabo bagaragaza bimwe by'iro- eh, by'ivangura ruhu bya rasizme usanga bakoresha izo mbuga ngurukanabumenyi kandi ugasanga biragoye kugira umuntu ashobore kubamenya neza kuko benshi usanga n'amazina yabo bayahinduye aho rero bigaca bigorana n'inzego z'ubutungane cyangwa iz'igipolisi zategerezwa kubakurikirana kugira zishobore kubafasha hari mu bijyanye na politike mu bihugu bitandukanye ubuhoho no mu bihugu bikomakomeye byarabonetse mu minsi eze aho nyine muri leta zunze ubumwe za amerika aho rero habaye ibintu bitari byinshi bikorwa hategwa ijya ngoro ya capitol ibyo rero byaratumye mbere n'ibigo bisanzwe biraba iyi mihora bifata ingingo yo kugara imihora eh, ya social media y'u- ya- y'uwahora arongoye igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ibyo byabaye nk'imboneka rimwe nibyo umushinga nawe kararenga nk'uko yabivuze eh, gushikiriza iciyumviro ni ibintu byiza ni ibintu abantu be- benshi bama bagwanira ariko rero eh, hageze aho umuntu akoresha izo mbuga guhimiriza abantu gukora ibibi cyangwa gukora ibidakorwa ndibaza yuko aba ari ikintu kibi cyane nibaza yuko abantu bajejwe izo mbuga bobandanya bakora na cyane cyane barabe ibyo bihangange barabe n'abakiri bato umuntu ashize ibintu bigaragaza inzigo bigaragaza urwango kuri za social media barabe ingene eh, baza baragerageza Yego.
kumukura ku murongo cyangwa bakamwambura i- ubwo buryo aba asanzwe akoresha mu kugaragaza eh, ibyo bibi byiwe E, niho nje ku ijambo nari navuze ry'intangamarara eh, ko hatanguye ku- kubaho umuhari uri gutanguza isekeza novuga kampanye yo guremera abo bantu ayo masosiyete akomakomeye afise iyo mihora kugira ngo barabe ingene bogerageza kuzibira abantu nk'abo bafise intumbero mbi abo twari ko turavuga bafise urwango abo barondera abo bashurashuza abasuma abanyonozi n'abafise imvugo y'ububisha nk'abanyapolitike nibyo nagomba mbaze na karayenga abanyapolitike twarigeze kuganira uvuga ko inyifato yo kubesha si bose babesha mugabo hariho abayikoresha nka nk'ikintu gikomeye mu migambi yabo ya politike baba biyamamaza ni ibintu byanibonekeje abakurikirana ibintu bavuga ko vyibonekeje ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika ku ntwaro ya trump izi mbuga ngurukanabumenyi byaje ivyo bibazo biriho ariko umuntu yovuga ko zaje zongereza zamplifiya umuntu agombye kuvuga mu by'ukuri uravye mu kahise k'isi mu kahise k'abantu k'ibihugu ubu tuvuga tuti ni social media ikwiza urwango ikwiza imigenzo mibi n'ivyo ariko mu minsi yahera yari media zirya zisanzwe amaradiyo amateleviziyo niyo abantu bavuma bagira bati ubuhumbu bwananiranye kubera icyo ariko ikindi nacyo mwibuke yuko abakoresheje media zitwari tumenyereye kugira bakwize urwango baturire isi nka ba hitler ego ni vya kera mugabo si kera rwose aho nta social media yariho ariko urwango rwarafashe rurarandagata baramara abantu indwano isi yose irahaguruka abantu barapfa barahera imiliyoni z'imiliyoni bivuye ku muntu umwe umwe yifatiye mu gahanga abantu nk'abayahudi nk'abirabure nk'abatsigane nk'abahomosekisuweli nk'uko yabivuga ugasanga abantu benshi imiliyoni z'isi ziramukurikiye ziramwemeye kandi nahone dusubira inyuma gatoya kera kera simukasi kera cyane zimeze gutyo abantu bakigira propaganda ya esclavage byabera he mu masengero kenshi wasanga ari abantu bagiye gusenga abapatiri bababwira bati abirabure nta mutima bafise mushobora kuza kubafata mushobora kubashora imana izobahezagira kandi izohezagira na na bizinesi yanyu n'urwo ruzaraza rwanyu byariho ikoronizasiyo yashobotse kubera iki yashobotse kuko hari abantu bari bafite ubushobozi bwo kuvuga kubwira abantu benshi igihe kimwe mu masengero kandi kandi n'ubu si amasengero gusa ya eglise katolike hari yandi masengero bakoresha ibintu byo guteranya abantu mu idini ya isilamu hari ababikoresha amasengero yabo hari abandi bakoresheje abaprotestant abandi bakatolike eka n'ahandi n'ahandi rero icyo ngomba kuvuga ibintu byo gukwiza urwango ibintu byo kwifatira mu gahanga abandi bantu si bishasha na gato abantu uriko tumeze usubiye inyuma nk'uko mpeje kubivuga muri kahise usanga byariho byari bihasanzwe byashize imizi kuva kera muba igishasha igishasha kandi cyihutirwa ni kujya nabivuze amaleta adahagurutse ngo agire amategeko nka kujya nyine navuze kw'imodoka ntushobora gutwara imodoka utagira perani ntushobora gutwara imodoka utavuze uti ntwara iburyo cyangwa ibubafu amategeko niyo dukeneye ku isi yose kandi amategeko amwe yobuza nk'uko derike yavuze nk'umuntu avuga mugabo ntumenye uwo ari we akihisha inyuma y'ibintu by'amazina y'ubuhizi cyangwa amazina atabaho mugabo agacoza abagenzi agacoza ntabaciriyemo yego ku bwanyu mwavuze ko amaleta akwiye gushira agakorana akaja hamwe agashyira hamwe amategeko amwe agenga izo mbuga mwavuze ko bitagenze gutyo na kajagari ntumenye umuntu n'ibyo ariko aravuga gutuka ntumenya n'uwo ari we akwifatira mu gahanga ni kuko igushika ubu cyabaye ikibazo ndanse ku maleta kugira ngo bashobore kugera kuri uwo mugambi nticabaye ndanse ahubwo uraje ingene interineti yatanguye yatanguye ari nk'uko urazi ko byavuye mu gisoda cyo muri etazini cyangwa atikiti abasoda ba amerika aho bari hose ku isi bahabwa amategeko kandi baba bafite umuhora udacika interineti naho yavuye yavuye mu gisoda hanyuma abantu barwanira ukwigenga ku byo ushatse barabijamwo jendi tuja mu manama muri unesco tubushyira imbere liberté d'expression ibihugu byose bishyira imbere ya liberté d'expression ibyo nibyo byaremereye amaleta ikindi cyaremereye amaleta ni abantu baciye nk'uko derike yabivuze babonyemo inyungu nyinshi amahera menshi n'ubuhinga bwinshi rero ugasanga amaleta asa n'ayasenzwe n'ayaruhishijwe inguvu na des de mouvements sociaux euh, société civile société civile zozo zari zihengamye cyane cyane kuri kwigenga gushikiriza icyiyumviro cyawe utarize atawize kuguha ijambo ukaryiha abantu bafise amahera nabo baca babishyiramo ingufu nyinshi kuko barabonye ko bibyara amahera menshi amaleta rero yarasenzwe yararushije ubushobozi mugabo hari n'ayandi maleta agira ati reka tubireke gutyo abantu bariko baravuga abantu bashaka guca amahera bayicire turasanga imigambi politike ntaco ariko ubu mwabivuze ibara ryaguye muri capitol kubera kurya mushinga ntayo yaratwara amerika kuva ubu nkeka abantu bose barabonye yuko umuntu w'umusazi umwe ari umukuru w'igihugu cyangwa ari umuntu akomeye mu mugambwe cyangwa akomeye mu idini umuntu umwe arashobora gutembagaza ibihugu agatera uruhagarara amaleta rero nabyumve yuko ubu hageze yuko ashinga amategeko naho ku byerekeye aya masosiyete akomeye y'iyo mihora nk'izi za za twitter za facebook za za youtube twariko turavuga hari uwo muhari twariko turavuga uri kugerageza nabo kubaremera mwariko muravuga ko harimo inyungu nyinshi z'amafaranga ni ibintu vyumvikana aba masosiyete amasosiyete afise amamiliyaridi n'amamiliyaridi yegera n'amamiliyaridi ibihumbi n'ibihumbi ayo masosiyete uwo muhari uvuga ko amasosiyete akwiye kwikebuka ntashire imbere gusa inyungu z'amafaranga abone ko afise ico no kwita responsabilite mu gihe ibintu nk'ibyo biriko birashika uriko uratanga akarorero nk'umuntu umukuru w'igihugu gikomeye ashobora kuba ibintu avuze bishobora gusenya igihugu gushikaho twiro ifata ingingo yo kumuzibira kuri uwo muhora burundu n'ikihe kizoteza gukorwa kugira ayo masosiyete abone ko atari inyungu gusa zo gushira imbere hariho n'iyo responsabilite sociale yo kubona ko abantu bafise imvugo mbi bashobora guturira isi no gukorera inama abandi badafise ubwo burenganzira bwo kuba kuri iyo mihoro jewe uko ndabibona ayo masosiyete nta na rimwe zo kumva yuko hageze yuko bashinga amategeko kandi siko kazi kabo mu by'ukuri amategeko ategerezwa gushingwa n'amaleta hanyuma ajari masosiyete yarya amashirahamwe afise amahera menshi menshi menshi kandi ayo mahera nabo bayafise ntibanatanga n'ikori umenye ikibi cavuye muri iyo media sosiyo ikintu cihuta ni uko nations unies ituma ko ibihugu byose byo ku isi bagategura inama rukokoma y'ukubwira bati dushinze amategeko nk'umuntu yanditse kuri twitter amenyekane avuge izina ryiwe bamenye aho bamusanga aho abapolisi bamusanga ni amategeko ategereza guhabwa ary'amakompanyi yoyo na ego yarafashije yarazimije umuriro mugabo mu by'ukuri ry'amasosiyete nta na rimwe zo kwibwira ngo ngo reka dushireho amategeko yotubuza guca amahera menshi gusumba ntibibaho n'amaleta ateza kubigira ati aha ndimo harenga kurya kw'indege cyangwa imodoka indege ntiguruka uko ishatse hariho amategeko imodoka zitwarwa uko ishatse hariho amategeko abo rero bose bashyize amahera ntibahabwe amategeko kandi amategeko ava muri leta reka tuze kuri steve derick naho kuri ibyo bibazo ku bijyanye n'ayo mareta n'ayo masosiyete y'iyo mihora ibyo bibazo ubibona gute ubona ari ihe nyinshi yotorwa rero nibaza yuko nk'uko byakozwe kuri trump nibaza yuko ayo mashyirahamwe araba iyo mihora ari yo akwiye gufata intambwe ya mbere kugira ahagarike ubwo bube gito cyangwa ibyo bintu bibi bikorerwa kuri za social media kubera iki kubera urabona nk'akarero mu mareta atari make yo ku mugabane wa afurika urabona yuko iyo bashatse iyo mihora barayugara na cyane cyane iyo bashaka gukora ibintu bibi bijyanye n'ubwicanyi ubusuma mu by'amatora usanga ingingo ya mbere bafata niyo kugara ayo ma social media kandi aho rero babarisha amafaranga atari make iyo mihora nyene kugira abafashe kugara muri uyo mwanya baba badakeneye iyo mihora mu gihugu ibyo turabizi turamaze kubyumva ahatari hake no mu bihugu tuvamo ariko rero ndibaza yuko ikindi naco kibi kandi nuko n'ayo mareta ayatari make haba muri afurika haba no ngaha mu bihugu biteye imbere usanga ayo mareta rimwe na rimwe nayo nyene akoresha iyo mihora cyane haba mu byiza eka mbere no mu bibi bimwe bimwe kuko turamaze kumva abatari bake aho bita aba pirate diplomatique usanga baja muri ivyo bintu bakamena amabanga atari make y'inzego zikomakomeye mu bihugu ugasanga baratwaye amabanga atari make bakoresheje izo social media hanyuma ikindi naco novuga eh, nuko n'abantu batandukanye bakorera amashyirahamwe mbere anakomakomera cane cane ay'ubudandaji usanga kugira atyoze atyoze ayandi mashyirahamwe baba bariko barahiganwa ku isoko y'ubudandaji usanga bikora kuri izo za social media ariko rero ugasanga ayo mashyirahamwe araba ayo ma social media niyo ashobora gukurikirana ibintu byose bikorerwa kuri izo mbuga bashobora kugara cyangwa kuburoka uwo muntu akoze ibitabereye kuri za social media ngira biragaragara nk'ibijyanye n'indirimbo indirimbo zimwe zimwe iyo uyikoresheje kuri facebook usanga ubwo nyine ayo mashyirahamwe ari za facebook cyangwa za twitter cyangwa ukoresheje amavidewo atari ayawe udafite uburenganzira baca baguhagarika none kubera iki abo bantu bakora ibibi kubera ko abo bantu bagaragaza inzankano cyangwa iterabwoba kuri za social media batubuga ibyo rero ndibaza yuko je ku bwanje ku byo niyumvira ni uko nibaza yuko intambwe ya mbere yari ikwiye gukorwa n'ayo mashyirahamwe araba iyo mihora kuko amaleta yoyo amwamwe usanga anakoresha izo mbuga mu bikorwa bibi cyane radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri isanga aho turi kumwe n'abatumire atanaza karayenga umumenyeshamakuru w'inararibonye ari i Paris mu bufaransa hamwe na steve derick ndizeye umumenyeshamakuru w'inkino afise radio radio africa for hope ari mu gihugu c'ubusweda ngaruke kuri karayenga uh, naho abaronderera amakuru uh, kuri izo mbuga abano kwitare consommateur de l'information benshi n'abaciye ubwenge ibintu vyinshi babona kuri izo mbuga babifata nk'ukuri kuri kwa bibiliya ni ikihe cokorwa kuri bo kugira ngo bashobore kumenya turako turavuga nka barya bagize kirya gitero kuri capital ibintu byose bategura abayobozi babo babitegura bakoresheje izo mbuga ibintu byose bahakura basoma babifata nk'ukuri nk'uko ibyavugwa nk'uko bonyine babyivugira n'umukuru w'igihugu w'icyo gihe ibyo babwira byose babona ko ibyo avuga ari ibintu bateza gukurikiza amabwirizwa yiwe ni ikihe kuri abo barondera amakuru kuri izo mbuga bomenya ko amakuru yose ari kuri izo mbuga atari amakuru y'ukuri gutandukanya urwatsi n'ururu
biragoye kuko abantu kubangamira urabona ko muri icyo gihugu urimo abantu bakurikiye donald trump bashika imiliyoni mirongo munani gutyo mbega zishika abamutoye urabona ko bangana bigoye kubera iki bigoye kuko bica mu nyigisho bica mu kwereka abantu yuko ikintu wumvise ku muntu naho ari umuntu wemera wizeye mugabo ariko akosha kibi naho bigoreye kuko umunyagihugu uwo ari we wese ari umunyamerika ari umushinwa ari wo muri mexique cyangwa muri afurika du sud n'iryari azogira ati ego umukuru w'igihugu aravuze mugabo icyo avuze igenda ashobora kumubeshuza cyangwa adafite uburenganzira bwo kutabyemera cyangwa adafite uburenganzira bwo kurondera ukuri kundi kudahuye n'ukwiwe ni ryari tuzoronka abanyagihugu mu bihugu byose byo ku isi afise ubwo buhinga bwo kugira ati n'ubwo bushobozi n'ubwo burenganzira bwo kuvuga ati ico ubwiye reka banze mbinyuze reka banze ntohoze ico kintu rero gica novuga mw'ishure mu miryango ariko n'indero bifata umwanya muremure ni nk'uko wovuga uti mbega none bizokunda ryari kugira abantu bose bakundane ntabe hakiri ububisha bwo kwicana n'ibindi n'ibindi bifata umwanya muremure ariko mugabo urazi uko imyaka igenda ni ukuri abantu baratahura kandi iciza kizova mu kibi trump yatweretse yuko aho ububisha bwo gukoresha interineti bushobora gutwara ibihugu bushobora kugera ndibaza ko mu bihugu byinshi abantu batwara nk'uko derike yabivuze n'ejo bundi ibihugu ntarinze kuvuga mugabo uganda ejo bundi harabaye amatora baca barahagarika interineti vyarabaye no muri ntabuciremo vyarabaye no muri etiyopiya ego ego cane kandi ntihari amatora muri etiyopiya mugabo ni muri rya ngwano muri tigre barazibiye interineti mu kiringo bariko bagwanayo mu gihe kimwe urashobora kubitahura kuko ukumije interineti mu gihe abantu bariko barakubitana amakofe canke imitaga canke bariko bararasana baca bakoresheje nyene kugira bakwize urwabo bakwize akajagari mu gihe kimwe birumvikana mugabo mu kindi gihe nk'uko derike yabivuze hari abikoresha kugira ngo niba amatora amenye ivyo navyo ni indwara nshasha ni indwara yo mu bihugu vya afurika ni indwara y'i burundi twese turi abarundi tuva i burundi warabonye ko abantu ataco bagisiga umukuru w'igihugu ariyo bamenya amatora biciye mu buryo bwinshi akemanga akaja imbere y'abantu umusuma vore nk'uko twari tubiva tukiri abana akabwira abantu ati jewe natowe atatowe ivyo ni bishasha mugabo ni kurabira mu minsi izoza ndibaza ko hariho abantu benshi ku isi bariko baratora barakenga bagira ati oya uwo muntu isha avuga sintegeza kuvyemera tegeza kuhinyuza tegeza kuraba abandi uko bavyiyumvira upatiri wewe wavuze ngo ngo ukuri kwa bibiliya erega bibiliya si siyanse bibiliya ni ukwemera urashobora kuvyemera ntuvyemere mugabo si ubumenyi uvuga ngo ntibuhinyuzwe bibiliya si akorowani si ubumenyi buhinyuzwe rero ico novuga abantu uko turi twese umwe umwe wese twige guhinyuza twige kwanga kuja inyuma y'umuntu ngo nuko aturushije akarimi canke aturushije amatungo canke aturushije ubushobozi canke aturushije ingoho tumenye guhinyuza tumenye kwanga tumenye gutohoza tubaze abantu bazi ukuri kandi abantu batushakira iciza kandi ibintu birashoboka steve derik nawe ku byerekeye abantu basoma ayo makuru barondera amakuru ku mbuga ngurukanabumenyi kenshi ibyanditse byose bakabifata nk'uko umenga ni ibintu by'ukuri si bose abazi gutandukanya urwatsi n'ururo ariko hari n'abandi ibyo babonye babifata uko nyine bakibaza ko ari iby'ukuri hari n'abavuga ko nk'abanyeshuri benshi ubu basa n'abanebwe batakija nka kera interineti zitarakomera nko mu mabiriyoteke bakiga cyane bakamenya ukuri aho ibintu biri ubu abavuga ko hariho abadebukirwa bagafata ayo makuru baronse ku mbuga ngurukanabumenyi bagaca bakora nk'amadevuwari yabo canke ibindi mu bivuga kwiga reka mbanze mvuge ku ruhande rwacu nk'abamenyesha amakuru ndibaza yuko umumenyesha amakuru wese imbere yuko atanga inkuru nibivanye n'aho aba ayikuye hose ategerezwa kubanza kumenya source yayo isoko yayo kugira ashoboye kuyisangiza nawe abandi ibyo ndibaza yuko mu mwuga wo kumenyesha amakuru umutama dukurira mu mwuga arabizi cyane ndibaza yuko ibyo ni uko nyine bitegereza gukora dushobora gufata inkuru yose ubonye kuri facebook cyangwa kuri twitter y'umuntu mbere utanamenye neza hanyuma ngo uce ugenda uyisangize abandi hanyuma nk'abantu basanzwe reka ndibaze ko ikiganiro kiriko gucumbirizwa cyane n'abantu bumva ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda ndibaza yuko ahanini tuva mu bihugu novuga yuko bikiri inyuma mu bijanye n'inzira y'amajambere abantu bize si benshi cyane ubu umuntu wese ashobora kuronka telefone nziza ashobora gushyira ko facebook twitter cyangwa instagram ugasanga arashobora gukoresha izo mbuga ngurukanabumenyi abo rero nibo biba bigoye kugira ushobore kumwumvisha yuko inkuru yose abonye kuri social media atari yo ibyo rero usanga bigoye cyane ariko ndibaza yuko hugwizwa ibyigwa nk'ibi muriko muratanga muri kino kiganiro abantu bakamenya ibyiza n'ibibi bya social social media ndibaza yuko byogenda neza ariko kandi nkebura abantu bose na cyane cyane abazi ubwenge bize bashobora gusoma hariho hariho uburyo bw'uko umuntu ashobora gukoresha akaba verifiye n'izo mbuga ngorokanabumenyi za instagram facebook cyangwa twitter izo rero iyo umuntu amaze kuba verifiye ntibashobora kumwiba konte yiwe ntibashobora gushyira ko ibyo bishakiye kuri konte yiwe kandi biba byoroshye yuko ico yokora cyose ari cyiza ari kibi ashobora gukurikiranwa ugasanga ari byiza biramufashije cyangwa bifashije abamukurikira ari bibi naho ugasanga n'inzego zibijejwe zirashoboye kumufata ndibaza rero yuko ikintu cya mbere ni izo nyigisho abantu bamenye yuko izi mbuga ngurukanabumenyi zirafise ibyiza kandi bitari bike zirafise n'ibibi byinshi byinshi bitari bike ndibaza yuko vyoba vyiza imbere y'uko umuntu afata ikintu akuye kuri social media iyo ari yo yose yobanza kwiyumvira rimwe kabiri gatatu kane niyashika ku ki- eh, ku ry'indwi amaze kwiyumvira akaraba uwo muntu yab- wabyanditse- yabyanditse canke aho byandikiwe nzi neza yuko azoba yatoye ukuri kwavyo yuko ibyanditswe ari ukuri canke ari ikinyoma ariko kandi ndibaza yuko ata muntu muzima ata muntu afise ubwenge ashobora kuzana inzigo y'inzikira mu makomantere canke mu kwandika ibyo yishakire kuri za social media kuko ndibaza yuko ubuntu buturanga ubuntu ubuntu bw'umuntu naho nyine bugaragarira bugaragarira mu byo akora bugaragarira mu byo asangiza abandi no kuri izo mbuga za social media zidasigaye inyuma kuko turabyu- turamaze kumva uburorero butari buke abantu babuze babuze akazi kubera iki kubera abatanga akazi bashobora no kujya kuri izo social media bakaraba ibyo uwo muntu ahora asangiza abandi ugasanga umuntu baramukuye mu ihiganwa ryo kuronka akazi kubera ibyo yandika ibyo rero ndibaza yuko ari byiza yuko n'abakoresha izo mbuga bobanza kwanza bakeza imbuga zabo basanzwe bakoresha bakaraba yuko ibyo batanga ibyo bashyirako bifitiye akamaro abandi bashobora kubisoma cyangwa kubikurikira ibyo ndibaza yuko biri mu byotuma abantu bose bashobora kumenya yuko ibyanditswe kuri izo mbuga ari byiza cyangwa ari bibi ari ibyo kwizera cyangwa Yego.
atari ibyo kwizera nashaka mbaze Atanas- atanazi karayenga ku ku byerekeye abo baba bafise ubwo bubisha bakaja ku mbuga ngurukanabumenyi kwifatira mu gahanga abandi kubatuka kubambika icyeyi kubakura kw'agahuzu ikintu baba bashaka gushika ko hari abavuga ko kenshi abantu nk'abo baba bafise ibibazo nabo nyine mu buzima bwabo bakarondera abandi babitako kandi bataba bafise ubutwari buhagije bwo kurondera uwo muntu baba barondera kwifatira mu gahanga bakagenda bakabonana amaso mu yandi akamubwira ibyo aba ashaka kuvuga babona uburyo bworoshe no kwinyegeza inyuma y'izo mbuga ngurukanabumenyi ko baba bazi ko byoroshe adashobora guhangana n'uwo muntu amaso mu yandi bataba bafise kuraje nibyo oya jembo ne abumvira bo- ba kera bo mu burundi bavuga ngo baratukana bahanahana ibikomo umwe ari ku musozi uyu n'uwundi ari ku wundi uyu musozi Eh, ivyo vyabayeho social media zitaraza ugiye mu isoko i bujumbura canke i gitega canke mu kirundo kumviza abantu haba ivyo bavuga Eh, ni vyinshi kandi usanga bimwe ari urusaku babesheranaka ntibamurementaniriza ibintu I- ivyo ni ibintu bigena na- n'akamere k'abantu ndibaza ko bitondetse ubwoba cyane I- igihambaye mu by'ukuri ni uko nk'uko nabivuze amaleta yokumva yuko ari ngombwa afata amategeko yubahiriza i- iteka ry'umuntu wese uwututswe ak- ak- agashobora kwitwara eheraba muri mu bihugu byose hari ibintu bita code penal code penal yara- iranditswe hari ibyaha barakubwira bati ubesheye naka wambitse ibara mucoje uzohanwa gutya bazogucira urubanza utange amande ivyo biriho biranditswe kandi a- abacamanza bara- barabikoresha ariko ivyo ntibirashika kuri internet ntibirashika kuri social media naho bipfiriye Ha- hari abantu bibaza yuko internet ari akajagari kuvuga ivyo ushatse gutuka umukuru w'igihugu ushatse cyangwa uka- ugatuka umupatiri ushatse cyangwa uka- ukanduza umuntu wese uwo ari we wese wifuza gu- gucoza ivyo ntibibaho muri code penal hariho amategeko abivuze kandi abiha no muri byari bikwiye kumera interineti n'akajagari interineti si ahantu hatagira amategeko interineti si ahantu uvuga ngo bifashe mu gahanga uwo ari we wese ngo ndamutuke ndamwambike ibara hanyuma ngo ntaco ibibazo bakurikirana Yego.
ikintu gihambaye cyihuta vuba ni uko abantu bamenya yuko hariho amategeko hariho ibihano hariho ubushobozi bw'abapolisi kuza kukurondera bati wowe wavuze naka wata- watutse naka ufatwe kandi uburanye radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga aho turi ko tuvuga ku kamaro k'imbuga ngurukanabumenyi ibihabera amakuru ahatangirwa ubumenyi n'ibindi hamwe n'uruhande rubi rw'ibivugirwa n'ibikorerwa kuri izo mbuga Eh, turi kumwe n'abatumire atanazi karayenga umumenyeshamakuru w'inararibonye ari pari mu bufaransa na steve derick ndizeye umumenyeshamakuru w'inkino afise na radio africa for hope ari mu gihugu c'ubusweda nze kuri wewe derik turako turavuga nyine abo ba- baje inyuma y'izo mbuga bakifatira abantu mu gahanga kabakura kw'agahuzu bagatuka n'abantu batazi ataho baza- nazohurira mu buzima nagomba nze ku kibazo icyo kibazo gikomeye nk'uko nabivuze mu ijambo ry'intangamarara ku bijyanye n'umupira w'amaguru abakinyi cyane cyane bafite urukoba rwirabura bamaze igihe bidoga ukugene bifatirwa mu gahanga n'abantu baba abafana cyangwa abandi bantu iyo habaye inkino ntibisaba nuko baba bakinye nabi cyangwa umuntu bavuga ngo batwawe n'agashavu birabaryohera kubona bariko barabifatira mu gahanga kubera ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba natanze akarorero gaheruka kuba k'umukinyi Marcus Rashford akina mu mugwi Manchester United mu Bwongereza ariko siwe wenyine n'abandi benshi baciye mu bibazo nk'ivyo nka ba Raheem Sterling n'abandi benshi benshi abakinyi bakomakomeye n'abadakomakomeye ico kibazo kibakaba abo bakinyi barituye FIFA baritura UEFA ko byokora uko bishobora kose kugira bibakingire ariko ingingo ayo mashyirahamwe yafashe gushikubaka babona ko adahagije ni kuki icyo kibazo gikomeye cyane muri ibi bihe kubera iki toteza abo bakinyi babirabura bashaka gushika kuki
icyo kibazo rero ndibaze yuko gifitaniye isano ritari rito n'ibyo nyine twari ko turaganira bijyanye na social media kuko umuntu ashobora kugutyoza acishije kuri izo mbuga ibyo rero nibyo bigaragara cyane naho hari ibigaragarira ku bibuga usanga mu bafana umuntu baramukomeye induru y'inguge kandi atari inguge bamuhora urukoba rwiwe na cyane cyane kubera wirabura turabizi na cyane cyane mu bihugu by'uburusiya turazi mu bihugu vya buraya y'ubuseruko mu bwongereza ntivyari cyane ariko rero mu bwongereza usanga cyane cyane biba mu bafana cyane ugasanga kuri izo mbuga ngurukana bumenyi niho bibereye ibyo rero rimwe na rimwe hari igihe polisi bijyamo ugasanga barahanye umuntu yabikoze ugasanga afunze iminsi mike bamuciye amande baramurekuye ibyo ntibiba bihagije ariko rero ingingo ya mbere yategerezwa gufatwa n'ayo mashyirahamwe y'izo nkino FIFA canke UEFA ndamaze kuja mu nama rukokoma ijyanye n'ibyo onye baravuze ibintu byinshi ariko rero gushika biraboneka yuko ari FIFA canke UEFA ibihano bafatira umufana canke mbere n'umukinyi aba yakoze ibintu nk'ibyo bifatiye ku ivangura bidahagije ngira mu minsi heze byaravuzwe ku mukinyi w'umunyayirigwe Edinson Cavani asanzwe muri kino gihe ashikira Manchester United yifashishije amajambo make ariko aganira n'abantu kuri social media kuri Instagram ijambo rimwe gusa ryatumye eh, ahanwa n'ishami ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza ako kari akarorero gato ariko nibaza yuko igihano cyo gusiba inkino zingahe eh, yasibye kitari gihagije ahubwo nyabona hari hakwiye no gufatira ibihano bikomeye cyane bishobora no kumumuza gusubira gukina ihiganwa ihiganwa ryose rikorera uyu mwaka ibyo nibaza yuko n'abandi atamuntu n'umwe yosubira gucisha mu kanwa ijambo rifatiye ku macakubiri y'uruhu ariko rero turamaze kumva abakinnyi batandukanye mu butaliyano abakinnyi barankana bapfa bapfa ibyo onye mu bufaransa ekipe nserukiragihugu yuzuyemo abakinnyi bafise abamuko muri afurika kubera birabura bifite umugwi nserukiragihugu w'ubufaransa ugatsindwa amakosa yose usanga bayakuyabara kuri abo bantu bafite amamuko muri afurika n'ibintu bibabaje cyane ndibaza yuko ari fifa ari ibimenyetso itanga byo kurwanya iryo rondora barakwiye kubyongereza kubyongereza kuko turazi yuko icivugo ca uefa na cyane cyane ku mahiganwa akurikiranwa benshi ya champions league harimo respect respect n'ibijya baba bashatse gushyira imbere mwubahane hanyuma kandi no mu budasa bwanyu mwubahane hanyuma kandi ndibaza yuko ari abakinnyi benshi bamaze kugira icyo babivuga ko yuko amacakubiri afatiye ku rukoba nta kibanza afite mu bijyanye n'inkino ariko bivuga ko yuko bamwe bamwe babandanya babikora babandanya binyegeza inyuma ya za social media ugasanga bariko batuka abantu bariko bacyoda abantu babahura babahura ingene basa ingene imana yabaremye canke amamuko yabo ndibaza yuko hageze yuko ayo mashyirahamwe akomakomera iby'inkino ahaguruka naho bibabaje cyane kuko hari n'amashyirahamwe y'izo nkino nyene kandi mpuzamakungu usanga ashira inyuma ashaka gushyira hasi abakinnyi cyangwa abanonotsi bafite amamuko muri muri afurika kubera ububangutsi bwabo ariko na cyane cyane waraba ibintu bafata mu kubahana cyangwa mu kubahagarika usanga ari urwo ruhu rw'iyo baje bava muri afurika nutanga akarorero urabye nk'ibyo bariko barahora umunonotsikazi w'umurundikazi francine niyonsaba rurangiranwa ku metero amajana umunani n'umunyafurika yepfo kasi katere semenya ndibaze yuko abo bariko bararenganwa bararenganwa kuko bariko bahogwa ingene imana yabaremye ingene bameze Aba- ububangutsi bwabo nibyo bariko barabahuza nzi neza iyo aba ari umuzungu ibyo bataba ba- bariko barabikora ariko rero ndibaza yuko hakwiye yuko n'amareta usanga eh, abakiri bamwe bamwe eh, b'abanyafurika bavamwo yari akwiye guhaguruka ashigikire eh, abo banonotsi cyangwa abo bakinnyi babo kugira biyamirize ako karanda n'ayo macakubiri basa Yego.
n'uko bariko barakorerwa n'ayo mashyirahamwe y'amakungu yego urakoze tanasi karayenga itangazamakuru muri iki gihe cy'imbuga ngurukanabumenyi n'ikihe iryo tangazamakuru ryoterezwa gukora kugira ngo ritange amakuru y'ukuri ribandanye ritanga amakuru y'ukuri ku bayakeneye muri iki gihe hari izo mbuga ngurukanabumenyi aho ibintu bishobora kurengera urugero bikaba akajagari reka mu by'ukuri ari social media cyangwa ibya media classique ubu- nk'uko twa- twahora tubyita kera ibanga ni rimwe amabanga ni amwe wewe uri muri journal eh, new york times cyangwa ukaba muri eh, le monde cyangwa ukaba muri eh, journal yo muri suwede cyangwa mu bushinwa cya- eh, hariho hose ikintu cya mbere wisunga ni ukuvuga ukuri ukagerageza kuvuga ukuri ukuri uko ukuzi watohoje kandi wahaye ijambo abantu bose ba- be- begwa ic- ico kibazo rero ikibabaje muri iyi social media ni uko biragoye guha ijambo abantu miliyoni umuntu a- ashobora kuvuga icyo yishakiye ari muri vietnam akavuga ikintu kitamwerekeye mugabo acyoza nk'umuntu ari muri etazini uri muri Brazil agacoza uri muri Egypt bigaruka hahantu wowe naho wowe uri- ufise social media uri uri radio ikomeye nka BBC nka Voix de l'Amérique u- uretse abantu bakavuga ibyo bashaka ni ukuri nta- ntacyo uzoshobora guhagarika nta na kimwe ushobora gukora kugira ngo abantu bare gutukana keretse amategeko ahabaye amaleta ashizeho amategeko kandi mwarabonye yuko eh, mu minsi yahera harabaye ingorane ya journal yitwa iwacu mu- i burundi mugabo eh, kuva eh, amezi amwe ayandi burundi yaramaze guhagarika uburenganzira bw'uko umuntu wese ashobora gushi- gusiga icyiyumviro inyuma y- ya article ya- y'iwacu birya si byiza na byone kuko u- umenga uburenganzira bwo kuvuga icyo wifu- wifuza cyo kwandika- cyo kwandika icyo wifuza nabwo tuzabupimirwa na leta natwo ni- nibyo si byiza nibyo ni ukubyirinda rero eh, ku- ngarutse ku- ku kibazo cy'iwawe ari abamenyesha amakuru ari ibimenyesha amakuru ari amaleta ari abanyagihugu twese nitwige kumenya yuko hariho amategeko amategeko ateza kutugenza kandi amategeko ategerezwa kuduhana kandi amategeko a- ateza kutwereka inzira nziza yo guhanahana amakuru yo guhanahana ibyiyumviro ibyo gukekeza washaka hari- ntibibujijwe yuko umumenyesha amakuru akekeza eh, abatwara ibyo ni- ni ni uburenganzira bwiwe kandi abanyagihugu bara- bara- bara- barabishima ikindi naco novuga ni uko ca nyuma ni uko frederic uko yabivuze ayo mashirahamwe mpuzamakungu erega nayo narazitiwe kuko ni- mumenye yuko inkino nka nyinshi zo- zo ku isi zikomakomeye zikomakomeye kuko zifise amahera menshi menshi menshi cyane bica bigaruka hahantu barya abantu bafise amahera bafise manchester bafise paris eh, saint germain bafise ayandi ma ekipe akomakomeye bafise barca baca amahera menshi cyane nicyo gituma bagira bati- batinya kuvuga bati wowe uvu- uvuze nabi ndaguhana umuntu avuze nabi ugasanga nawe a- a- akukwega publicite publicite itanga amahera menshi Ni- ni- niho uca usanga nabone bazitirwa n- n- n'uwo munoho w'amahera ntaguciriyemo kugira ngo eh, ntaguciriyemo ibintu by'amahera n'ibyo eh, hari nk'abakinnyi basaba ko umukinnyi umwe muri bo muri ekipe yabo acyojwe n'abo barorerezi bamwita inguge bavuga ayandi majambo bamutuka ko match yoca ihagarara mwari ko muravuga muri ibyo by'amahera match ihagaze ni amahera bagiye abarorerezi ntibari nk'abatogaruka nako nshaka mubandanize kuri icyo cyiyumviro eko ni ukuri kuko urabye nk'aba- abarorerezi baba batanze amahera ariko umenye harya hariyo publicite amashyirahamwe adandaza ibintu harya ku kibuga cy'umupira ariko umenye inyuma yaho hariho amateleviziyo a- ariko arerekana uwo mupira abo bose batanga imiliyari z'amahera z'amadolari z'amaeuro ibintu biteye ubwoba nicyo gituma usanga abantu bafite amashirahamwe yo gukina usanga babiraba miremengwe ukamenga umuntu atutswe ibisanzwe bizohera agashaka kazohera kuko a- afata amahera menshi hama ugasanga baciye bamwigiramo menshi mugabo ikindi ca nyuma novuga ni uko bu- burya i- ikintu kigira aho kigera U- uravye abantu bakina neza mu- mu migwi myinshi y'iburaya cyane cyane bava muri afurika kandi umwirabure mubi ni umwirabure akina muri ekipe gusinze Umu- umwirabure akina muri ekipe y'iwawe atsinda aba mwiza nicyo bitwengeje abantu rero muri ibi birere by'iburaya niba batabona yuko bariko ba- barikura ko amahirwe yo kuronka aba- abakinnyi bafise inguvu bafise ubukerebusi biruka gusumba abandi abo bose nta benshi bava muri- bava muri afurika bahagaritse bacakubiri ivyo bitutsi bazaba bari barasa ibivomo kuko eh, mu bihugu vyo muri afurika ni- hazoguma havamwo imisoro ikomeye ikerebutse irusha kwiruka abandi niko Ego.
bimeze Aba- abandi bafite ubundi buhinga mugabo abanyafurika ico naco barakiturekera rero aba- ndibaza ko abafite amasha- amashirahamwe bokwikebuka bakagira bati oya ibihugu vya afurika naho biteba guhagaruka bika- bigakingira aba- abantu bava iwabo reka twe tuzi ico batumariye tubakingire yego wariko uravuga ko cyane cyane usanga toteza nk'abo bakinyi b'abirabure abanyafurika cyane cyane abo ba- babifatira mu gahanga babacyoza kenshi naba bari nko mu ma ekipe abariko akina n'iyo ekipe abo birabure barimwo hari abavuga ko bashaka kwaca intege Nivyo- niko ubibona steve intumbero yabaye nta yindi nta yindi se eh, nta yindi atari yonyene yo guca yo guca intege abo bakica nke abanonotsi ariko rero ndibaza yuko ikindi naco ari icy'iyo nzigo abantu baba bafise kuko turazi yuko atari bose bifuza guca intege abandi ariko bakora kuri ayo macakubiri afatiye ku ruhu ivyo rero ndibaza yuko nibyo ni- ni ya nzigo ni kwa kuntu ko guca guca intege abandi ariko rero si bose babikora kuko hari abandi banabashigikira kandi ugasanga ntibasangiye urwo ruhu ariko ni ka gatima kabi abantu bamwe bamwe baba bafise mu kurangiza twavuze ibyiza bibi bibera ku mbuga ngurukanabumenyi mu kurangiza atanazi karayenga ariko umuntu yitegereje ibyiza bibera ku mbuga ngurukanabumenyi biruta ibibi bihabera
sindabizi mugabo nta muzani uriho uri gupima ngo ibyiza n'ibibi n'ibibi. mugabo ibyiza biriho byi- biriho byinshi cyane ibibi biriho byinshi cyane igihambaye ni uko abantu kuko nari nabivuga kare abantu cyane cyane abatwara bagira inama vuba vuba byihuta bagira inama zo gushinga amategeko tuve mu kajagari tuvuge mu tuve mu bitutsi tuve mu bantu bantu bashaka gu- guca amahera menshi menshi menshi erega n'ikindi kibi muri ibyo byose twamye tuvuga bya social media ikindi kibi kibabaje ni uko izo social media zose nka zose nizo muri etazini n'abanyamerika rero abanyamerika wumva yuko ko- ba- baraturushije ubu- ubu- ubu- ubumenyi baraturesheje ubuhinga bwo gusi- bwo gushinga ama- amasocial media none twoca tubahebera burundu ubwo buhinga bwo guhanahana amakuru ubwo ubwo buhinga bwo guha- guhanahana eh, umuziki amasinema eh, bijya tu- byose twavuze kare byo gukora tubihebera abanyamerika ko ubwo nta nta bundi buryo dufite bw'uko abanyafurika bogira imihora rwabo nka kujya ko bashimwa mugabo bashimwa nuko bafise ubundi n'imigeso mbi yo yo kuzitira abanyagihugu babo canke barya barusiya nabone bafite ubushobozi mugabo ba- baca bazitira uburenganzira bw'abanyagihugu bwabo ariko iburaya ubwo karaciye ingani iburaya habure ikintu cokwitwa facebook eh, y'abanyaburaya Ibu- muri afurika twobura ikintu cokwitwa twitter mugabo gitwarwa n'Abafri- n'abanyafurika ico kintu co kubona yuko abantu badutanze mu mu bwenge nivyo je mu kubikurira inkofero ba facebook n'abandi ingene byatangwe turabizi ariko ni ukuri nti- nivyo badanya gutyo yuko ubuhinga n'ubumenyi bwose bwoca mu muri- muri social media z'abanyamerika ivyo ntibishoboka harageze yuko rero amaleta nayo nagira ati oya stop hagarara ivyo ntibishobora kubandanya yego mu kurangiza nawe eh, steve derick eh, ico kibazo nyene ubona ibyiza birengeye ibibi kuri ku mbuga ngurukanabumenyi canke ntako umuntu ashobora ku- kubipima ngo abimenye Eh, ejo ku ruhande rwanje ndibaza yuko ibyiza bibera kuri izi mbuga ngurukanabumenyi nibyo byinshi gusumba ibibi hanyuma kandi mfise ibyizigiro yuko ibyiza bizo umunsi umwe bizokwa I- ibyizigiro byama bitsinda ibyi- ibyi- ibyi- mfise ibyizigiro yuko ibibi bizokwama bitsinda eh, ibibi kandi nzi neza yuko ukuri kuzokwama eh, gutsinda ikinyoma ibyo rero ndabivuze eh, mfatiye kuri abo bantu bakoresha izo mbuga benshi barabikoresha mu byiza urabye abo bakoresha ibibi mu gutanga eh, mu kuvuga eh, mu kwerekana inzigo y'inzikira canke mu guca intege abandi canke mu busuma mu biki usanga ari bake cyane gusumba eh, igitigiri c'abakoresha izo mbuga ariko bahana eh, batanga eh, ibyiza ibyo rero ndibaza yuko ico novuga nuko notera akamo yuko abantu na cane cane abariko baratwumviriza abariko bumviriza radiyo ijwi rya amerika ndibaza yuko icya mbere ni uko bogerageza kubandanya bagerera ubuntu bakabona yuko gushikiriza icyiyumviro eh, bi- bishoboka eh, kubishikiriza neza utarinze gutu- ku- gutukana cyangwa utarinze gutyoza ubu- ubu buriko buravuga Yego.
hanyuma ikindi ikindi nacyo nibaza yuko nuko twige ingene izo mbuga zikoreshwa na cyane cyane ku ncabwenge turazi yuko hari ibyigwa canke amashure ategurwa yo kugira abantu biyungura ubumenyi ingene bashobora gukoresha izo mbuga na cyane cyane no ku- kwigisha abandi ingene zikoreshwa murakoze cyane murakoze cyane barabatumire atanaza karayenga umumenyeshamakuru w'inararibonye ari pari mu bufaransa na sideric ndizeye umumenyeshamakuru w'inkino afise radio radio africa for hope ari mu gihugu cy'ubusweda tuba ko turavuga ku byiza n'ibibi bibera ku mbuga ngurukanabumenyi n'icyo kogwa kugira ibyiza aba ari ibyo bitsinda ibibi ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze murakoze namwe murakoze cyane twasubiye.
namwe turabashimiye
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu abakozi b'akarorero batanga amakuru